ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwabonye butandukana mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye mu burundi ku nshuro ya mbere leta yavuze ku mugaragaro ko abatutsi benshi bishwe hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe n'igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu abatutsi barapfuye mu mirongo itandatu na gatanu yego hari abapfuye bishwe cyane cyane muri muramvya barakoreye umwaka uheze turabona n'amazina y'abatutsi bishwe bishwe n'abahutu
uyu ni Pierre Claver Ndayicariye perezida wa sever komisiyo yo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi mu burundi kandi minisitiri w'uburezi francois habyarimana ejo kuwa kane yasobanuriye abadepite ikibazo cy'ireme ry'uburezi na ocedeao ishobora gutera abasirikare bakoze kudeta muri nigeri ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika muri kumwe na thomas kamiringi amakuru yo hirya no hino ku isi cdao umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo mu burengerazuba bwa afurika ivuga ko ishaka ko demokarasi isubiraho mu mahoro muri nigeri ariko ko n'ibindi byose bishoboka harimo n'ingufu za gisirikare bityo ejo kuwa kane yategetse ko umutwe w'ingabo uhoraho uryamiye amajanja utangira kwitegura ibindi kuri iyi nkuru eugeni mukankusi nyuma y'inama y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango abuja mu murwa mukuru wa nigeria iryo tsinda ry'ibihugu cdao ryarahiriye gukaza ibihano bijyanye no gutemberera mu mahanga no gufatira imitungo y'abo bose bashaka kubuza perezida watowe muri demokarasi mohamed bazoum gusubira ku butegetsi perezida wa nigeria bora tinubu uyoboye uwo muryango wa cdao yaragize ati nta gishoboka na kimwe kizasubizwa inyuma ku meza y'ibiganiro harimo n'ikoreshwa ry'ingufu za gisirikare yakomeje agira ati ku bufatanye bwacu dushobora kuzana umwanzuro w'amahoro nk'inzira yo kugarura umutuzo na demokarasi muri nigeri ati ntarirarenga perezida tinubu amaze kuvuga itangazo ryasomwe ku mugaragaro ririmo umwanzuro usaba abayobozi b'ingabo mu muryango wa cdao guhita bategura ingabo zawo n'ibyo zazakenera undi mwanzuro wavuzwe utegeka iyoherezwa ry'izo ngabo ziryamiye amajanja gusubizaho ubuyobozi bugendera ku itegeko nshinga muri nigeri hahise hakurikiraho umwanzuro wavugaga ku isubizwa ry'ibintu mu buryo binyuze mu nzira y'amahoro itangazo rya cdao ntacyo rivuga ku bijyanye n'aho amafaranga ingabo zizakoresha yazaturuka ibihugu bizagira uruhare muri uwo mutwe cyangwa ngo rivuge umubare w'abasirikare bazaba bawugize n'uruhare rwabo itangazo ry'abakuru b'ibihugu ntiryemeye gucikamo ibice nubwo mali na burkina faso byumvikanishije ko bidashyigikiye igitutu kirimo gushyirwa kuri nigeri kugeza ubu nta kimenyetso na gito abayoboye kudeta muri nigeri bagaragaje ko baba biteguye kuva ku izima cyangwa kwinjira mu mishyikirano ishobora kugira ikigeraho hagati aho abasirikare bakoze kudeta muri nigeri baraye bashyizeho guverinoma nshya ibindi na fideli niyo ngabo iyo leta igizwe n'abashikiranganje mirongo ibiri yatangajwe imbere y'inama ikomeye cyane y'abategetsi b'ibihugu bibanyi bya niger itegekanijwe kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa nigeria abuja iyobowe n'umushikiranganje wa mbere ari mahaman lamine zein yagenywe muri ayo mabanga ku munsi wa mbere w'iyindwi umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi general salifu modi n'uw'intwaro yo hagati general mohamed tumba bari mu rwego rw'igisirikare rwafashe ubutegetsi muri kudeta iheruka kuba ishyirwaho rya leta nshasha ryerekana ko abategetsi b'abasirikare bakoze kudeta bariko baratsimbataza intwaro yabo kuva batembagaje perezida yavuye mu matora Mohamed Bazoum mu kwezi kurangiye bisa nuko ari ikimenyetso c'agasuzuguro ku bategetsi b'ibihugu bigize ishyirahamwe CEDEAO bariko babonana kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa Nigeria Abuja abo bategetsi bakoranye kugira bihweze kugene ibintu vyifashe muri Niger ku bw'ishyirahamwe CEDEAO ingingo zikomeye ziritezwe gufatwa muri iyo nama abategetsi b'abasirikare bakoze kudeta muri Niger babona ishyirahamwe CEDEAO nk'igikoresho c'Ubufaransa bwahoze bukolonije ico gihugu ku munsi wa gatatu w'indwi baragirije Ubufaransa ko bwarenze ku ngingo yafashwe yo kugara ikirere cy'igihugu cabo iyo ngingo yafashwe ku munsi w'Imana urangiye Ubufaransa bwarahakanye ivyo vyagirizo umunyamategeko w'umufaransa witwa yuan branco avoka w'umunyapolitiki usman sonko utavuga rumwe na guverinoma ya senegal arasaba perezida makisal kurekura abo yita abanyururu ba politiki fideli niyonga barakomeza Branco afise ubwenegihugu bw'Ubufaransa na Espagne yasavye perezida wa Senegal Macky Sall kureka ikiringo kirangwa na demokrasi kizoshikana ku matora y'umukuru w'igihugu yimirije kuba muri ico gihugu kibandanya. Yasavye perezida Sall kwerekana ko kumurekura ari intambwe ya mbere ariko ko bizokugururira imiryango irekurwa ry'abandi banyororo bose bafunga ibi vya politike gushira mu ngiro ivyo vyose nk'uko Branco abivuga bizotuma ikiringo kirangwa na demokrasi c'imbere y'amatora yimirije abanyasenegal basaba gisubira kwibonekeza Juan Branco yasavye kandi perezida Macky Sall guhagarika ihohoterwa ririko rikorerwa umunyapolitike atavuga rumwe na leta Usman Sonko no kumurekurira guhiganwa mu mwidegemvyo mu matora y'umukuru w'igihugu azoba ku itariki 25 y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ku itariki 22 y'ukwezi kwa gatandatu branco yatangaje ko yitwariye perezida Macky Sall mu bufaransa ku vyaha vy'agahomera bunwa amwagiriza ko yakoze kandi yasavye ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha ilaye ikora itohoza umushikiranganji w'intwara yo hagati muri senegal felix abdoulaye diome n'umukuru w'ikijandarme general musa fall bari mu bantu barenga ijana yagirije ivyaha branko yavuze ko yiboneye n'amaso yiwe abantu barashwe n'insoro zica abakomeretse amasanamu yabo n'ibindi vyemezo yasabwe kurungikira sentare mpuzamakungu mpanavyaha n'amasentare yo mu bufaransa muri polonye leta yafashe icyemezo cyo gushyira abasirikari ibihumbi n'ibihumbi ku mupaka wayo na belarusiya ifite impungenge z'umutwe w'abacanshuro wagner wo mu burusiya n'abimukira bashobora kwinjira mu nzira z'amagendu fidel niyongabo kandi mu kiganiro cyaciye kuri radiyo ya leta umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa polonye marius blaschak yatangaje ko abasirikare ibihumbi icumi bazorungikwa kugira bakomeze igikorwa cy'igipolisi n'abajejwe gukingira imbibe z'igihugu abo basirikare bazoba bari ku rubibe rwa biyelorusiya ibihumbi bine muri bo bazofasha abajejwe gucungera imbibe z'igihugu mu gihe ibihumbi bitandatu bazoba bararindirijwe kugira bakoreshwe mu gihe bakenewe umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa polonye yatangaje ko begereje abasirikare ku rubibe rwa biyelorusiya mu ntumbero yo gutera ubwoba ico gihugu gishaka kubatera kugira ntikinavyiyumvire umunsi umwe imbere yaho uwundi mutegetsi wa polonye yaratangaje ko ico gihugu kizorungika izindi nteko ibihumbi bibiri ku rubibe na biyelorusiya ivyo bivuga ko igitigiri c'inteko kuri urwo rubibe kizoba ciyongeye inshuro zibiri impungenge za polonye zateye ziyongera ku vyerekeye urubibe gihana na biyelorusiya kuva abagwanyi b'umugwi Wagner bashitse muri ico gihugu mu kwezi guheze ku butumire bwa perezida Alexander Lukashenko acuditse n'uburusiya igisirikare ca biyelorusiya catangaje ko gikoresha abacangero b'abarusiya kugira bamenyereze inteko zacu
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri youtube instagram na facebook kuri voa radiyo yacu tukiri mu burundi ku nshuro ya mbere leta yavuze ku mugaragaro ko hari abatutsi benshi bishwe hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na rimwe n'uw'igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu pierre claver ndayicariye perezida wa sever komisiyo yo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi yabitangarije ejo kuwa kane i bujumbura ni inkuru dukesha eloge wirikaneza ukorera i nairobi muri kenya
vyari mu kiganiro yagiranye n'amenyeshamakuru pierre claver ndayicari yerekanye ukuntu indongozi zari zatowe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe uhereye ku muganwa ruwirwa gasore umuhungu w'umwami mwambutsa bangira icenge yahaniye ukwikukira k'uburundi bagandaguwe co kimwe n'abandi bashinga amateka n'abakenguza amateka mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu abatutsi barapfuye mu mirongo itandatu na gatanu ego bishwe cane cane muri muramvya twarakoreye umwaka uheze turaronka n'amazina y'abatutsi bishwe bishwe n'abahutu ababa no mu rubeze wa kera yitwa matiyasi arabagumura hanyuma abahutu bayica abatutsi n'inzu zabo baraziturira imurambya bugarama uzangana rusha harabaye ubwicanyi bwahitanye abatutsi umurwi Sever utangaje ibi nyuma y'igihe kirekire widogerwa n'amashyirahamwe yaharanira inyungu z'inkewa z'abatutsi ko wirengagiza ubwicanyi bakorewe ukibanda gusa ku bwicanyi bwo mirongo irindwi na kabiri bwayogeje abahutu emmanuel nkunzi z'umunyamabanga wa se jenoside canada mbere yagiriza uwo murwi kuba hari ibinogo vyafubwemwo abatutsi mu kivunga ariko abagize uwo murwi baroye kuzura ibisigarira bakavuga ko hahambwe abahutu bishwe mu rwimo rw'irindwi na kabiri mu gice ca karuzi bubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo vyose nivyo mu gihumbi n'amajana mirongo irindwi na kabiri kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'igihumbi n'amajana mirongo icenda na gatatu intara ya karuzi bara ryaguye hari nk'amakomine asigaye ata mututsi avugwamwo twe turafise ivyemezo vyo mu ntara nk'akarorero mu kiremba ca ngozi aho uh, mu kinogo kirya gikoreramwo ababaji aho bataye abatutsi bishe mirongo icenda na gatatu abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe hatabwa abahutu mu gihumbi n'amajana mirongo irindwi na kabiri umukuru wa save habitangaje kandi mu gihe kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri hari amashirahamwe y'ababuze ababo atacemererwa kuja kubibuka uko bavyifuza ni cane cane y'ababuriye kw'ishure ryisumbuye ry'ahitwa kw'ibubu mu ntara ya gitega hagati na hagati mu burundi mu mirongo icenda na gatatu inyuma y'icwa rya perezida melchior ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu yari yitorewe n'abanyagihugu uwo mwaka nyene metre christian hakarutimana arongoye urwego rw'abashingwamanza haja avuga ko abategetsi basa n'abariko bihora ubwoko bumwe aho hose mu ntumbero yo kwereka ubwoko bumwe ko bariko barabuhora ubundi nabwo bariko bariko barabwihora turabona neza yuko ku ntwaro ya cndd fdd atawutungane buzopfa bubonetse intwaro ya cndd fdd yamye irangwa n'agatima k'amacakubiri amacakubiri y'ubwoko mu mpera z'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe umurwiseveri watangaje ko ubwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi irindwi na kabiri ariho nyabwoko ryakorewe abahutu inama nshingamateka na nkenguzamateka zabishize ku mukono mu minsi yakurikiye ndayicariye atwari uwo murwi yerekanye ibimenyetso we n'abakomiseri bakorana bafatiyeko ubwo bwicanyi nta ntara butashitsemwo igipfungu cabwo cazitiye igihugu cose umucanga urarandagata amaraso y'inzirakarengane mu kwa gatanu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri perezida evariste ndayishimiye yaranse kuvyemeza asigura ko vyotuma ubumwe bw'abarundi buhungabana n'abacabaza bati none ko severe yamaze kuvuga ngo ivy'irindwi na kabiri ngo niho nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta atakivuga hariho avuga ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cungukiki none tuzoza turafata akamanyumana mugu uno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camwe mugakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere iyo ngingo yaranyuze abaserukira amashirahamwe y'abacikacumu bo mu bwoko bw'abatutsi n'abagwanya ivyiyumviro vy'ihonyabwoko banagira ko bavuga ko ukubona severe yibanda gusa ku bwicanyi bw'irindwi na kabiri yitwaje ko yanka ko amasura azimangana ata shingiro bigira terence mushano umunyamabanga mukuru wa se jenoside cirimoso ari gutanguranwa no gupfa none usanga hapfuye ushaje uwo mu mirongo itandatu na gatanu rero atamwihutiye kumubaza ari ugukuraba ivy'imyaka niwe ari muto ku w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo irindwi na kabiri metre janvier bigirimana we yibaza ko mu rwisevere ushobora kuryanisha abarundi uwomengo ni umugwi ujejwe kwerekana yuko ibintu byose vyabaye ari ivyakorewe abahutu birazwi yuko cane cane mu myaka ya mirongo icenda na gatatu n'irindwi na kabiri hariho abatutsi bagandaguwe ahatari hake ariko uwo mugwi ntiwigera ivyo bintu ugomba eh, kubivuga ariko umukuru w'uwo murwi yasobanurira bibaza nk'umunyamategeko bigirimana ibikorwa igihugu cashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya abarundi nk'uko ba bamwe bivugira ngo turiko tuzura akabuze murwiseve kutohoza ku mabi yakozwe mu burundi kuva mu gihumbi kimwe amajana umunani na mirongo umunani na gatanu kugeza mu bihumbi bibiri n'umunani aho umurwi wa nyuma warwanira mu ishamba washira hasi ibirwanisho nyamara kugeza ubu umaze gukora gusa ku bwicanyi bwakorewe abahutu irindwi na kabiri watangaje ko umaze kuzura ibisigarira vyabo birenga ibihumbi cumi na bitatu eroje urikaneza ijwi rya amerika tuve mu burundi tujye mu rwanda abahinzi b'ibirayi bo mu turere twa musanze mu ntara y'amajyaruguru na rubavu mu ntara y'uburengerazuba ntibabasha kubona inyongeramusaruro bavuga rero ko bibateza igihombo n'inzara y'igihe kirekire gloria tuyishime yabasuye adutegurira iyi nkuru ku buryo burambuye ibarura rusange ryakozwe mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri ryashyizwe ahagaragara muri uku kwa kabiri ryagaragaje ko mirongo itanu n'umunani ku ijana by'abaturage mu rwanda batunzwe n'ubuhinzi uturere twa musanze na rubavu mu ntara z'amajyaruguru n'uburengerazuba turimo tuza ku isonga mu kugira abaturage benshi bakora umwuga w'ubuhinzi ahanini bahinga ibirayi ku buso bunini aho abaturage babihinga babasha kugemurira amasoko menshi mu gihugu aho ijwi rya amerika yasuye kuri uyu wa kane mu karere ka rubavu ni mu murenge wa busasamana mu busanzwe biragoye kuba watera intambwe icumi utari wabona ahantu hahinze ibirayi yaba ku buso bunini cyangwa buto gusa kuri ubu nta birayi cyangwa ikindi gihingwa gihinze mu mirima y'aba baturage ntirenganya manweri avuga ko ifumbire imvangarane bafite yonyine kugeza ubu itatuma batera igihingwa cyabo cy'ibirayi kandi ko kuri ubu imirimo yabo y'ubuhinzi yahungabanye bo buriya ino nta muntu wapfa gutera ibirayi ngo abishyire mu butaka udasizemo ifumbire mvaruganda na mvangarani ubu rero mvangarani turayifite ariko mvaruganda ndayo dufite kabisa sinzi n'igihe bazayizanira izindi ngaruka abo baturage bavuga ko bashobora kuzahura nazo zo mu gihe ifumbire mvaruganda bakeneye iziye rimwe ni uko umusaruro wabo ushobora kuzabonekera rimwe bavuga ko igihe umusaruro wabo wabonekeye rimwe bituma bagira ibihombo kandi bino ifumbire ije ikaramukije twese tugahingira rimwe ibirayi bigira bite ku musaruro uba mwinshi ku isoko ibirayi bikarata byamara kurata ugasanga tubuze iki tubuze amafaranga uwambaje imana sitarato nawe yungamo ko aho ibihe bigeze n'iyo batera biteza imvura nyinshi twaba dufite impungenge yuko ibirayi tugiye kuzahinga igihe ifumbire izazira bizabura n'imvura nyinshi ubwo nacyo ni ikibazo kabisa imvura izaba yaganutse kandi imvura imaze kuganuka ku butaka bwacu ibirayi birapfa ijwi ry'amerika yifuje kureba no mu karere ka musanze uko ikibazo cy'ifumbire ku bahinzi gihagaze nabo bemeza ko ikibazo cy'inzara kibategereje kwitonda onesme ni umwe muri abo baturage buriya ari igihe ushaka guhinga mu kwa cumi mu kwa cumi mu kwa cumi ukabura ifumbire ngo urategereza mu kwa mbere kandi noneho ifumbire ndizire igihe noneho mu kwa karindwi ho kuva na mbere hose ifumbire ndiboneka twifuza yuko ifumbire baza bayizanira igihe ntibabuze ngo agwa amasiza atatu gariho bakajya bayizanira igihe buriya ukwezi umaze ukwezi udahinze ntabwo ndanzara wahura nayo iyo usibiye ukwezi uzanagira inzara y'uko kwezi utahinzemo uretse kuba abaturage bo mu duce dutandukanye tw'igihugu bavuga ko umusaruro w'ibirayi ari muke kubera ifumbire mvaruganda itaboneka banavuga ko ibahenze batakigondera bityo bigahungabanya umusaruro wabo aba ni bamwe mu bahinzi bo mu karere ka nyamagabe mu majyepfo y'u rwanda kuko yashaka agafumbire ngo afumbire karima gatoya afite ariko ko kakwera mwadukorera ubuvugizi tukabona imvaruganda n'imbuto bitaduhera mbere mbere twaguraga imvaruganda kuri magana atandatu na mirongo ariko imvaruganda kugeza uno munsi igeze kuri magana cyenda uwambaje imana rafayeli wo mu karere ka rutsiro ntiyigeze asagurira amasoko mu byo yahinze uko bisa kose wenda twagiye tubona ibyo kurya ariko ntidusagurire nk'isoko kubera icyo mutasagura isoko ni ukuvuga ngo hari igihe kubera ubukene hari igihe ifumbire riba rike noneho ryaza riri kugurishwa umuntu akabura amafaranga yo kugura ifumbire rihagije umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe iterambere ry'ubuhinzi mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi rab uwamahoro florence mu kiganiro yagiranye n'ijwi ry'amerika asobanura impamvu ifumbire yatinze kugera ku bahinzi bo mu duce dutandukanye tw'igihugu ahubwo ubwo wenda kwa ahantu byihutirwa cyane mu gihembwe cy'ihinga ubundi niho abahinzi b'ibirayi bahinga mbere muri iki gihe mu kwa karindwi mu kwa munani mbere umuceri batangira guhinga mu kwa karindwi abo nibo bundi bakenera inyongeramusaruro byihuse ubu rero abo turi kubafasha byihariye icyakora minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda bwana dr defonse musafiri we yemeza ko impamvu y'ibura ry'ifumbire ku bahinzi ari uko idatunganyirizwa mu rwanda ifumbire tuyivana hanze y'igihugu ubwo ni ukwezi ko kuyizana ubwo ni uko babasha turambe batarayibona ariko ubu yatangiye kubageraho ifumbire yageze mu gihugu biraza kuko ni urugendo rurerure kuva Dar es Salaam kugera i Kigali no kuva i Kigali kugera ku bahinzi ni ukwezi ko kuzana ifumbire so ubwo abagize ikibazo twarabamenye twaberetse aho yari iriwe ndetse igahenya mu gihugu ariko n'indi irimo iraza mu gutanga igisubizo kirambye kuri iki kibazo bwana musafiri avuga ko mu rwanda hari kubakwa inganda zizafasha abahinzi kubona inyongeramusaruro ku gihe kandi mu ngamba z'igihe kirekire dufite uruganda ruzatangira mu mwaka ukwezi gutaha ruzakora ifumbire mu gihugu twizeye ko ikibazo kizashira burundu kandi natwe tuba tubizi tuba tubyumva tubifitemo inyungu kubona ifumbire ku gihe leta ibifitemo inyungu natwe turabikurikirana kandi byaratangiye birakomeza ni ikibazo kitararenze ibyo bitarakemuka imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi rab igaragaza ko toni magana atandatu na zirindwi arizo zimaze guhabwa abacuruzi b'inyongeramusaruro mu gihugu naho izindi toni igihumbi na magana atandatu na mirongo itanu na zirindwi zo ntizirakwirakwizwa mu bahinzi kandi igihe cy'ihinga kirimo kurenga uretse kuba benshi mu bahinzi bo mu gihugu bavuga ko badafite ifumbire mvaruganda ihagije baninubira ko kuri ubu kubona imbuto za bimwe mu bihingwa ku giciro cyo hasi bikomeje kubabera imbogamizi zimwe muri izo mbuto ni ibirayi ibigori n'ibishyimbo gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu radiyo ijwi rya amerika tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo hashize ibyumweru bibiri goma ifite ikibazo cy'amazi asukuye gifite ingaruka nyinshi ku bakuwe mu byabo n'intambara batuye mu nkambi zo hafi y'uyu mujyi harimo indwara zitandukanye ni inkuru ya ariya sanka darius muri ibi byumweru bibiri bishize izuba rikomeye riri kuva cyane mu mujyi wa goma n'ahegereye nko muri teritwari ya nyiragongo kandi rikagira ingaruka zikomeye ku mwuka w'utu turere mu nkambi zitandukanye harimo iya Kibati Kanyarukinya muri teritwari ya Nyiragongo Nzuro na Bulengo mu mujyi wa Goma aho radio Ijwi rya Amerika yaciye abahatuye bafite ikibazo kinini cyo kubona amazi asukuye kubera ukuntu abakuwe mu byabo bagendaga bayarwanira ku murongo abibasiwe cyane n'iki kibazo ni abagore n'abana nka Mapenzi na Imana Clemence twasanze mu nkambi ya Kibati afite abana icumi uyu yatanze ubuhamya ko agenda ibirometero hafi bitanu kugira ngo abone nibura ijerekani imwe y'amazi amazi nigo gatuburiye mwa ino ngambi nibiri duherwa kuvoma none turi ku wa kane duherwa kuvoma ku wa kabiri hejuru y'uko amazi garazaga ni makeya cyane none tugabonaga mwa ino ngambi tujaga mu yindi ngambi tena eh byaragezemo diyare kolera byarageze mu ino ngambi hejuru yo kubura amazi mu bavuganye na radiyo ijwi rya amerika kuri wa kane harimo abamaze kuba abapfakazi n'abandi bamaze gupfisha abana bazize indwara zitandukanye zateye inkambi kubera isuku nkeya kuri iki kibazo cy'amazi haje kwiyongeraho ikindi kiremereye cyo kubura ibiribwa feza bafakurera twasanze mu nkambi ya burengo mu burengerazuba bw'umujyi wa goma ni umwe mu bapfushije abana mu kwezi gushize yamenyesheje yuko kubura ibiryo bitamuvunnye cyane nko kubura amazi icyo asaba kuri leta ya kongo ni kimwe wewe ni ukutugwana naho buriya ubugwayi butumereye nabi hejuru yo kubura amazi iduhereza amazi cyane cyane amazi nibwo buzima abana bari gupfa gukaraba ndi tugikaraba mbese turaraga gucyo tukirirwa gucyo nuko turabasaba kugira ngo badufashe batuzanira amazi kuri uyu wa gatatu no ku wa kane tariki icumi z'uku kwezi habaye inama nini yahuje amashyirahamwe atandukanye y'urubyiruko sosiyete sivile intumwa n'abavugizi b'impunzi umuyobozi w'umujyi wa goma koroneli kamandi kapend na diregiteri wa sosiyete ishinzwe gutanga amazi mu ntara ya kivu ya ruguru regidezo bwana david angoyo byari mu buryo bwo gushakisha igisubizo kirama kuri iki kibazo nyuma y'iyi nama umuyobozi ushinzwe gukemura iki kibazo bwana david angoyo yijeje abaturage ko azabagezaho amazi mu minsi ya vuba mu ntangiriro y'icyumweru gishize abasore b'ibihangange bahuriye mu mashyirahamwe yo hirya no hino arwanya impinduka harimo ruca firimbi amuka kongo n'ayandi bashatse kwigaragambya kubera iki kibazo gusa polisi yahise ibatatanya mu minota mike bagerageza kwishyira hamwe icyo aba basore bibaza ni ukuntu amazi yabura mu mujyi wa goma kandi uri ku metero imwe gusa n'ikiyaga kivu gitanga amazi ku bindi bihugu bituranye na kongo bavuze ko bazongera kwigaragambya mu byumweru bibiri biri imbere niba ubuyobozi bwa regidezo burashyize mu bikorwa amasezerano bagiranye imbere y'umuyobozi na polisi by'umujyi wa goma ali asanka darius ijwi ry'amerika igoma radiyo ijwi ry'amerika hashize imyaka mirongo irindwi n'umunani leta zunze ubumwe za amerika irashe intwaro kirimbuzi bombe atomike inakasaki mu buyapani ku itariki ya cyenda y'ukwezi kwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu leta zunze ubumwe za amerika yarashe intwaro kirimbuzi bombe atomike ya kabiri mu buyapani inagasaki byatumye ubuyapani bwemera ko butsinzwe intambara ya kabiri y'isi ikaze mu kiganiro amerikana nagasaki ni umujyi uri mu burasirazuba bw'amajyaruguru y'ubuyapani intambara ya kabiri y'isi yose yatangiye ari icyambu gikomeye cy'ingabo zirwanira mu mazi yari ifite kandi n'igice kinini cy'inganda zubaka amato ya gisivire n'aya gisirikare kugeza ku itariki ya cyenda y'ukwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu yari ituwe n'abantu ibihumbi magana abiri na mirongo itandatu na bitatu mu gihe cy'amezi cumi n'abiri yabanjirije bombe atomike indege z'intambara amagana za leta zunze ubumwe za amerika zari zararashe cyane ibisasu bisanzwe birenze toni magana atatu na mirongo ine kuri nagasaki amerika yabanje guteganya kuharasa bombe atomike ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu iza gusanga uwo munsi iteganyagihe rivuga ko ikirere kizaba kimeze nabi noneho rero ibyigiza imbere ku itariki ya cyenda indege yarekuye iyo bombe bari bise fatman bishatse nko kuvuga umugabo ubyibushye saa tanu n'iminota ibiri mbere ya saa sita bombe yari ifite toni ibihumbi makumyabiri na bibiri z'urutambi tnt mu zindi ndimi ako kanya nko guhumbya yahise yica abantu barenga ibihumbi mirongo ine ariko abahanga bemeza ko bashobora kuba barenga cyane kubera ko hari abandi benshi batazwi bahise baba umuyonga ivu kimwe cya gatatu cy'umujyi nacyo cyarasenyutse ariko imisozi iwukikije yawurinze gusenyuka kurushaho amerika yari yararashe ku buyapani bombe atomike ya mbere bise lil boy bishatse nko kuvuga agahungu gatoya iminsi itatu imbere yaho ku itariki ya gatandatu y'ukwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu ku mujyi wa hiroshima hagati no hagati mu gihugu umujyi wari utuwe n'abantu ibihumbi magana atatu na cumi n'umunani icyo gihe hiroshima nayo yari imeze nk'umurwa mukuru w'igisirikare ubushyuhe lil boy yateye iguye ku butaka bwageze kuri dogere fahrenheit ibihumbi birindwi ni ukuvuga dogere celsius ibihumbi bitatu na magana umunani na mirongo irindwi kandi lil boy yari nto kuri fatman y'i nagasaki ariko yashenye mirongo itandatu ku ijana bya hiroshima naho imibare ya mbere ikavuga ko hashobora kuba harahise hapfa abantu bagera ku bihumbi mirongo irindwi umubare w'abantu bose hamwe bombe atomike za hiroshima na nagasaki zishe ako kanya n'abagiye bazira inkurikizi zazo uko imyaka yagiye ishira ntuzwi abahanga gusa bapfa kugereranya bakavuga ko barenga ibihumbi magana abiri na makumyabiri na bitanu ariko nyine bazi neza ko barenga nizo bombe atomike zonyine mu mateka y'isi zakoreshejwe mu ntambara kugeza ubu ariko amerika yari yateganyije kurasa ku buyapani bombe atomike ya gatatu ku itariki ya cumi na karindwi cyangwa iya cumi n'umunani z'ukwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu iza gufata icyemezo cyo kubireka ubuyapani bumaze kwemera nta yandi mananiza ko butsinzwe umwami w'abami hirohito abayapani bafataga nk'imana yabitangaje ku mugaragaro ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu amasezerano ya burundu yashyizweho umukono ku itariki ya kabiri y'ukwa cyenda igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu ku bwato bw'intambara bwa leta zunze ubumwe za amerika bwitwaga uss missouri hagati y'abari bahagarariye ubuyapani bari bakuriwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga mamuro shigemitsu n'abari bahagarariye ingabo z'amahanga zari zikuriwe na general douglas makafa w'umunyamerika ijwi rya amerika perezida harry truman wa leta zunze ubumwe za amerika yasobanuye ko yarashe bombe atomike ku buyapani kugira ngo arangize intambara kandi abanyamerika ibihumbi amagana bareke gupfa ariko kandi abahanga mu by'amateka na diplomasi bemeza ko atari yo mpamvu yonyine basobanura ko amerika yashakaga no kwerekana ingufu zayo yo yonyine yari yihariye cyane cyane mu maso ya repubulika z'abasoviyeti bari bahanganye mu rwego rw'ingengabukungu kapitaliste na komyunisite abasoviyete nabo bageze kuri bombe atomike yabo ya mbere mu kwezi kwa cumi igihumbi magana cyenda na mirongo ine n'icyenda nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntahagihumurije nshuti muduteze amatwi aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
It's a MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. nasikiliza sauti ya Amerika, tusikilize sauti ya Amerika, ielewe, ielewe, nasikiliza sauti ya Amerika, tusikilize sauti ya Amerika.
leo vipindi vya furaha, manu moja na upendo, dusangiri jambo yahuje benshi muri